iri ni ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti namwe bagenzi tuzindukanye kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya cumi na rimwe kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu alphonse ndayikengurukiye ni uhagarariye ibiganiro bitanguye muri iki gitondo iyo umuntu bamusatse naho umutari uba wasutse umusatsi uretse nuko atari baba bariko barereka umuntu bamusatse basaba ntazi bamusatse nta ngingo n'imwe nta nzira n'imwe uca buri bamutwara ku buroko kuja kwigwa arahagarikwa ateshwa umwanya w'akazi atezwa na stress iza mu mutima wiwe uyu ni umunyagihugu w'imakamba avuga ku kibazo c'umutekano iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru twabateguriye turabashikiriza mu kanya kari imbere reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu tomasi kamirindi mwaramutse neza tomasi ijambo ni rwawe dushikiza amakuru waduteguriye alphonse waramutse neza namwe muteze amatwi ijwi rya amerika mwabonye imana ikingura duherero mu burundi aho perezida nkuru nziza yari yatangaje iteka rirebana n'amatora gutora inteko ishinga amategeko n'abakonseye b'amakomini bizaba ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'uku kwezi gutora umukuru w'igihugu bizaba ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa karindwi naho amatora y'abasenateri azaba ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwa karindwi abatavuga rumwe na leta y'uburundi bateye utwatsi iki kirangaminsi kugarura amahoro muri darfur biracyari kure nk'ukwezi ntabwo ari byo bivuga ni umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa by'amahoro waraye abitangarije inteko ishinzwe amahoro ku isi intambara yo muri darfur hagati y'ingabo za leta ya sudani n'inyeshyamba yatumye abantu barenga ibihumbi magana abiri bava mu byabo muri uyu mwaka aho ugeze ubu nk'uko Edmond Mulet yabisobanuye mu nteko rero ishinzwe umutekano ku isi usibye ibyo ingabo z'amahoro muri Darfur UNAMID mu magambo ahinnye kimwe n'imiryango y'abatabazi ihakorera bakunze kwibasirwa n'ibitero bityo ibikorwa byo kugoboka abaturage bahunga bikaba bigoye cyane inteko ishinzwe umutekano ku isi igomba gutora muri uku kwezi niba UNAMID izongererwa undi mwaka guverinoma ya sudani ihora isaba ko UNAMID isezererwa leta zunze ubumwe za amerika yo yabwiye loni ko guhagarika UNAMID byaba ari ishyano UNAMID yashinzwe mu bihumbi bibiri n'umunani ifite abasirikari n'abapolisi barenga ibihumbi cumi na bitandatu itwara amadolari miliyari imwe buri mwaka intambara yo muri darfur yo yatangiye mu bihumbi bibiri na gatatu imitwe itandukanye ifashe intwaro irwanya leta ya sudani nk'uko umuryango w'abibumbye ubivuga iyo ntambara imaze guhitana abantu bagera ku bihumbi magana atatu ariko leta ya sudani yo ivuga ko abapfuye ari ibihumbi icumi bonyine gusa naho abahunze baragera kuri miliyoni eshatu intambara yo muri sudani kandi niyo yavuyemo ibirego bya jenoside ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho ICC rukurikiranyeho perezida wa Sudani Omar al-Bashir muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika umuryango w'abibumbye umuryango w'abibumbye n'ibihugu by'ibihangange barasaba bakomeje abanyalibiya kwemera gusangira ubutegetsi babibabwiye ejo mu nama bahuriyemo i Berlin mu budage n'abanyalibiya bahagarariye impande zombi zirwana usibye umuryango w'abibumbye iyo nama y'i Berlin mu budage yarimo ibihugu bitanu bifite intebe ihoraho mu nteko ishinzwe umutekano ku isi mu muryango w'abibumbye ari byo ubwongereza ubushinwa ubufaransa uburusiya na leta zunze ubumwe za amerika iyo nama yarimo kandi uburayi bwunze ubumwe n'ubutaliyane na Espagne bigabana inyanja ya Mediterane na Libya. Libya ifite guverinoma ebyiri n'inteko zishinga amategeko ebyiri bitandukanye bihora birwana, bamwe bakorera mu murwa mukuru Tripoli, abandi bahungiye mu mujyi wa Tobruk mu burasirazuba bw'igihugu. Bamaze igihe mu mishyikirano muri Maroc, ariko kugeza ubu bananiwe kumvikana cyane cyane ku kibazo cyo gusangira ubutegetsi bagakora guverinoma imwe rero n'inteko ishinga amategeko imwe by'ubumwe bw'abanyagihugu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yaraye yafashe icyemezo cyo kohereza abasirikare magana ane na mirongo itanu b'inyongera muri iraq basanzeyo abandi ibihumbi bitatu n'ijana bose bashinzwe kugira inama no guha imyitozo ingabo za iraq mu ntambara zirwana na leta islamique maison blanche isobanura ko minisitiri w'intebe wa iraq haider al abadi ariwe wasabye perezida obama abasirikare b'inyongera nyuma na minisiteri y'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika pentagon ibwira perezida obama ko koko bikwiye kubohereza kugeza ubu leta zunze ubumwe za amerika yarangije kwigisha abasirikari ibihumbi icyenda ba iraq abari mu myitozo muri iki gihe ni ibihumbi bitatu umushumba wa kiliziya gatulika y'isi yose papa francisco yaraye yakiriye perezida w'uburusiya vladimir putin i vatikani nk'uko itangazo ryo mu biro bya papa ribivuga baganiriye igihe cy'isaha yose papa francisco yasabye perezida putin gushyiraho ake n'umutima we wose mu bikorwa byo gushakisha amahoro muri ukraine iryo tangazo rivuga ko bombi kandi bumvikanye ko ari ngombwa ko habaho ibiganiro bihamye no kubahiriza ku mpande zose amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono i minsk umurwa mukuru wa belarusiya mu kwezi kwa kabiri gushize n'abakuru b'ibihugu by'uburusiya ukraine ubufaransa n'ubudage indorerezi mpuzamahanga muri ukraine zemeza ko ayo masezerano ahora ahonyorwa Ukraine uburayi na leta zunze ubumwe za amerika bavuga ko uburusiya ari bwo buha intwaro n'imyitozo inyeshyamba zigaruriye uburasirazuba bwa Ukraine ariko moscow yo ihora ibihakana perezida putin yagiye kwa papa francisco avuye kwa minisitiri w'intebe w'ubutaliyani bamaze kuganira mateo renzi yate- yatangaje ko hari ibibazo batumvikanaho batavugaho rumwe ubutaliyani nabwo buri mu bihugu byafatiye ibihano uburusiya kubera ikibazo cya ukraine ndabashimiye ni mu kanya mu ncamake
turagushimiye thomas ku makuru yahejeje kudushikiriza mu burundi umumenyeshamakuru besa besa etienne asanzwe akorera mu gihugu cy'u rwanda yinjiye mu ibohero ry'imuyinga ejo kuwa gatatu umushingwamanza wa parike ya muyinga amwagiriza icyaha cyo gusoma urusaku bimwe bita espionage etienne besa besa yafatiwe ku nkengero z'uruzi akagera muri komine giteranyi mu ntara ya muyinga iyo ni inkuru ya jean bosco ndarurinze Besa Besa Etienne umumenyeshamakuru wa radio Izuba ifise icicaro mu karere k'uburasirazuba mu gihugu c'u Rwanda akaba n'ijisho muri ako karere k'ikinyamakuru gica ku rubuga rwa internet igihe.com yafashwe ku munsi wa mbere afatirwa ahitwa igisabazuba muri komine giteranye mu ntara ya Muyinga hafi y'uruzi Akagera ijoro rya mbere yariraye mu gipolisi ku mugwa mukuru wa komine giteranyi kuri uwa kabiri aca yungururizwa mu gasho k'igipolisi c'inyamiramabi imuyinga abanje kumvirizwa n'uwurongoye iperereza muri iyo ntara ya mwunguruje mu gitondo c'uwa gatatu niho yumvirizwa ubwa mbere n'umushikirizamanza wa parike ya muyinga ernest nduwimana uwo nawe akaba yahavuye amwungururiza mw'ibohero rikuru rya muyinga nk'igihe cy'isaha icenda ku wa gatatu nyene abanje kumukurikirana ku caha co gusuma urusaku espionage mu rurimi rw'igifaransa etienne besabesa yagirizwa ahanini kwiha ububasha bwo gukorera ku gataka k'u burundi ataruhusha yasavye amakuru twahawe na bamwe mu bo bavuganye imbere y'uko yinjizwa ibohero uwo mumenyeshamakuru wo mu rwanda ngo yariko atohoza inkuru zijanye n'ivy'ubutunzi afatiye ahanini ku guhanahana ibidandazwa hagati y'abarundi n'abanyarwanda ngo avuga ko yariko akorera ku ruhande rw'u rwanda gusa ngo ingingo yo kujabuka akagera agashika i burundi yayifashe kugira ngo yisamaze yumvise ko kuhashika bisaba indangamuntu gusa besa besa etienne afunganywe n'uwundi munyarwanda yamwunguruje gushika ku ruzi akagera uwo mumenyeshamakuru abaye umunyarwanda agira kane afatiwe aho muri komine yagiteranye yagirijwe gusuma urusaku kuvaho havugiwe ibiziga vyabonetse bireremba mu kiyaga gweru bitemba biva mu ruzi akagera mu mezi ya mukakaro na myandagaro mwaka uyu inyuma yaho aho hakaba hari hafashwe kuri ico caha nyene abanyarwanda batatu harimwo umwigisha wa kaminuza bakaba bahavuye bari kugwa habanje kuba ibiganiro mw'ibanga hagati y'inzego za leta y'u Burundi n'iz'u Rwanda imuyinga Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika mu burundi ejo hazindutse utumvikana hagati y'abadandaza baheruka kubura utwabo mu isoko rya kinindo n'abarongoye iryo soko abo badandaza biyamiriza ico bita akarenganyo bongera basaba ko mugenzi wabo yitwa Vincent afungurwa iyo nkuru ni iya mugenzi wacu diane nini nahazwe
iryo totezwa ryo kuvuga ngo bamwe nibagende babomoke abandi basigare niyo makenga dufise kandi n'ubu nico duhagaze ni abadandaza baheruka kurira utwabo mu isoko yo mu kinindo bavuga ko badatahura ingingo ziriko zifatwa n'abajejwe iyo soko y'uko atawosubira kuhakorera ibikorwa vy'uburiro abo badandaza bavuga ko ikibatangaza kuruta ari uko bamwe mu banka ko ivyo bikorwa bibandanya bihakorerwa bo bariko barabihakorera bariko barakorera inyuma bazindutse babwirwa ngo ntibakure ubwo buntu baterere hariya rero kubw'ibyo sinzi uwaciye atwagwa n'agashavu ati mbega wowe kuri kuravuga yuko tugomba ku- kureka gu- gucana ikibanza cy'iwawe ko bariko baragitekeramo harimo imbabura zitatu kubera iki aca ara- aragenda aca arazikuramo arazisohora hanze ubwo kuzisohora hanze rero uko kuntu yaciye azisohora hanze baca batangura kuzizimya abanyagihugu baba babibonye ati ntimuzizimya tuta- tutabyeretse abantu ko tuzi ko ikibanza ari rwawe ari ugipangishije kiri dani mu isoko gisigaye none ugomba gusigara gukora wenyene abandi nabo batariko barakora komisiya w'isoko ya kinindo jean paul ntawumvukiye yagirizwa kuba abandanya akorera imirimo yo gukinjikira mu isoko ararahira akarengwa ko ico kibanza ca rimwe iyo mbabura atari gwiwe ndibaza yuko ibintu byose ni hamwe abantu bavuga ikibanza gifise uwo kiriko ari wakirihira ari we yagihawe n'uwitwa juvenal kandi abanyesoko baramuzi abadandaza bemeza yuko izo mbabura zegukira komiseri w'isoko ya kinindo bahavuye nko mu masaha atatu zo mu gatondo bazitekera bazitwara kuri komune ya kinindo ahafungiye mugenzi wabo yitwa vincent ejo twagiye tubona baza kumubonera turi isoko baramubeshera ni kinyoma bamaze gushika kuri komune ya kinindo basavye abo vyega ko bobaha uwo vincent yafashwe ku mvu z'amatohoza bakamutwara kwa muganga
bamufunze ari gusa nta kintu na kimwe afise nta kintu na kimwe afise yahishije utwiwe
uwujejwe iyo soko ya kinindo jean paul ntawumvukiye yahavuye asaba abo banyesoko gutenyenya kandi yemera yuko niba vincent bikenewe ko ajana kwa muganga baza kuhamujana nk'uko mwumvise musitanteri yabivuze batiriza gutunganya hajya ahantu hamere neza abantu rero nitwihangane twihangane gatonya isoko yo mu kinindo yahiye mu ijoro ryo kuri uno wa mbere mu gihande kidandarizwamo amavuta n'imfungurwa kugera ino saha ivyahononekariye ntibirashobora kumenyekana mu gipolisi batumenyesheje ku wa mbere yuko amatohoza bamaze gukora yerekana ko iyo soko yoba yaturiwe n'amavuta yahiye bivuye ku mucanwa utaramenyekana aho wavuye i bujumbura diane ninahazwe ku bw'ijwi rya amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
tuje mu rwanda aho ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buvuga ko mu myaka icumi iheze bwakoresheje miliyaridi mirongo umunani n'imwe y'amafaranga y'amanyarwanda mu bikorwa byo kuvomerera imirima ariko hari mu bice bimwe bimwe icyo gikorwa kitagenze neza ngo bigire akamaro abanyagihugu ku buryo ibyo bikorwa leta ishaka kubicara mu minwa ya- y'abarimyi n'abikorera ibyabo ni inkuru ya sumutakaboyi buri mwaka leta isohora miliyari zitabarika zijya mu bikorwa byo kuhira imyaka ariko uko imyaka igenda ishira hari aho ibi bikorwa byabashije gufasha abaturage ariko hari ahandi byabaye umugogoro ku baturage ahubwo bashakisha uburyo imashini zashyizweho hirya no hino ngo zikurure amazi ziyajyana ku misozi zacungwa neza ntizibwe mu karere ka bugesera mu murenge wa gashora ni hamwe hatangirijwe ibikorwa byo kuhira imyaka ku ikubitiro uwo mushinga watwaye miliyari zirenga icumi ariko urangira ntacyo ugejeje ku baturage ariko ikindi gihe cyose twahoraga duhomba ku buryo n'ubu dufite amadeni ya sorwatomo twananiwe kwishyura y'imiti baduhaye dufite amadeni y'ifumbire twananiwe kwishyura umurenge waduhaye ni ukuvuga ngo rero ushize muri rusange urasanga uyu mushinga nta- abaturage ntacyo wabamariye gusa ngo iyi gahunda nshya irimo gutegurwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi irashishikariza abahinzi ndetse n'abikorera ko ibintu babigira ibyabo akaba aribo bacunga ibikorwa remezo byashyizweho ndetse bakagira n'uburyo bwo kubikoresha uyu ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuhinzi toni nsanganira kunoza imikorere birasaba gusa abantu kwicarana hamwe tukumvikana uburyo imikorere yanoga tukumvikana uburyo ibihingwa bimwe na bimwe bya- bya- byajyamo- byajya- bya- byavamo hakajyamo ibindi tukumvikana uburyo aho dukeneye abikorera ko bajyamo bakaba bajyamo ahubwo akaba ari bo batuzanira amafaranga kuri leta rero ntabwo numva ko bikeneye ingengo y'imari yo kugira ngo ibi ngibi bikorwe ahubwo ibyo turi gukora ni ukugira ngo amafaranga twashyiragamo twebwe agabanuke ahubwo abahinzi bibumbiye mu makoperative n'abo bikorera abandi babijemo bunganire eh, leta mu kugira ngo ndetse si no kuyunganira no kubyikorera kuko harimo inyungu ahubwo amafaranga twashyiragamo twebwe agenda agabanuka kugeza igihe tuzumva kuko babifasha bakabigira ibyabo ayo mafaranga akaba yajya mu bindi bikorwa kandi leta nayo eh, yifuza kuba yashyiramo ubushobozi kutigisha abaturage uburyo bwo gukoresha imashini zifashisha mu kuhira imyaka ni bimwe mu byatumye abahinzi batitabira gukoresha uburyo bari bashyiriweho bwabafasha mu kuhira imyaka mu gihe cy'izuba abo twaganiriye n'ubu baracyifuza guterwa inkunga mu bikoresho biciriritse ngo babashe kuyuhira imyaka mu buryo bwabo basanzwe bazi ikintu twakora kugira ngo tuzatere imbere ni uko leta yadushakira nk'utumashini tuzamura amazi kuzamura rero ikidomoro biratuvuna cyane ariko badushakiye nk'utumashini dukoresha twajya duhinga tukabona umusaruro turavomera iyo twahinze nk'ibitunguru tugakoresha amaboko yacu ubwo rero urumva ni ibintu bitugora cyane tuvomesha ibidomoro Eh, ndetse aribyo nkanjye nshaje nkoresha ka cumi n'atanu minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko miliyari mirongo inani n'imwe z'amafaranga y'u rwanda yashowe mu bikorwa byo kuhira imyaka gusa nk'uko bitangazwa n'umunyamabanga wa leta w'iyo minisiteri toni nsanganira ngo barimo kureba uko ibikorwa remezo byo kuhira imyaka byacungwa n'abikorera bafatanije n'abahinzi ariko kugeza ubu abahinzi baracyahura n'ingorane zo kudahabwa inguzanyo mu mabanki kuko amabanki atizera abahinzi ko babasha kwishyura inguzanyo bahabwa kuko batabasha kugenzura ibihe byaba iby'imvura cyangwa izuba u rwanda rufite ubuso bugera kuri hegitari ibihumbi magana atandatu bushobora guhingwa ariko kugeza ubu gatanu ku ijana by'ubwo butaka bungana na hegitari ibihumbi mirongo itatu nibwo buriho ibikorwa remezo byo kuhira imyaka mu nama yatangiye kuri uyu wa gatatu yahuje minisiteri y'ubuhinzi n'abashoramari muri uru rwego umunyamabanga wa leta toni nsanganira yatangaje ko ibimaze gukorwa bidahagije ariko nanone abahinzi batabyaza umusaruro ubutaka ngo bazabwamburwa ubuhinzi mu rwanda bugira uruhare rungana na mirongo itatu na gatanu ku ijana by'umusaruro rusange w'ubukungu bw'igihugu kugira ngo bugume kuri iki kigero bukaba bugomba kwiyongera buri mwaka ku gipimo cy'umunani n'igice ku ijana mu gihe ubungubu bwiyongere bw'ubuhinzi bugeze kuri gatanu n'ibice bitanu ku ijana asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ubushikirangaji bw'amagara y'abantu mu rwanda bwamenyesheje ko indwara ya malariya yagabanutse mu bice bitandukanye by'u rwanda muri uyu mwaka mu kuganiro n'abamenyeshamakuru ubwo bushikirangaji bwamenyesheje ko bimwe mu byafashije ari uko yatanze imisegetera mu banyagihugu ishika miliyoni n'igice muri uyu mwaka uheze imvo zari zatumye iyo ndwara ibangamira abanyagihugu ni uko imisegetera yari yatanzwe itari kwija ibyangombwa ni inkuru ya erike bagira ubusa amakuru ya minisiteri y'ubuzima mu rwanda ku ndwara ya malariya aremeza ko malariya itagihangayikishije benshi muri uyu mwaka imbere y'itangazamakuru madame agnes binagwaho minisitiri w'ubuzima yavuze ko mu buryo bw'imibare abivuza indwara ya malariya bagabanutse ko hatanzwe inzitiramubu nshya zisaga miliyoni zisimbura zimwe zinjiye mu gihugu zitujuje ubuziranenge D'abord, les cas de malaria. euh, mbere na vont- mbere imibare ya malariya iragenda igabanuka muri uyu mwaka mu kwezi kwa mbere twari dufite ibihumbi magana abiri na makumyabiri na bitatu magana atatu mirongo itanu na batandatu by'abayirwaye mu kwa kane twagize ibihumbi ijana na mirongo itatu n'icyenda iragabanuka ndababwira kandi ko twatanze miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane z'inzitiramubu nshya aho kimwe kirasobanura ikindi ikindi kintu kibisobanura ni ibikorwa dufite ku bidukikije aho rero twitabaza cyane itangazamakuru ngo ridufashe gukangura abaturage natwe imibare twakusanyije mu bigo nderabuzima bitandukanye yo mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na kane yagaragazaga ko abivuje malariya kuva mu kwezi kwa cumi kugera mu kwa cumi n'abiri bikubye hafi gatatu iyi twayihawe mu ntangiriro z'uyu mwaka na bwana gasupari harerimana umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya mayange mu burasirazuba malariya isa nkaho yagiye izamuka guhera mu kwezi kwa cumi kugeza muri kwezi kwa cumi n'abiri ku buryo mu kwezi kwa cumi mu barwayi twakiriye eh, bageze ku bihumbi bitatu n'ijana na mirongo itatu na batandatu magana inani na mirongo ine na batatu twasanze barwaye malariya naho mu kwezi kwa cumi na kumwe mu barwayi ibihumbi bitatu magana atanu na cumi n'icyenda twakiriye igihumbi magana abiri mirongo itandatu na bane twabasanze eh, nabo barwaye malariya mu kwezi kwa cumi n'abiri eh, twakiriye abarwayi bagera ku bihumbi bine magana cyenda na cumi na babiri Eh, muri abo ngabo i- ibihumbi bibiri magana ane mirongo inani n'umunani twasanze barwaye malariya ubwo minisitiri binagoho yari imbere y'inteko ishinga amategeko y'u rwanda asobanura ibibazo by'ingutu byugarije urwego rw'ubuzima abadepite binubiye bikomeye ubwiyongere bwa malariya icyo bafataga nka nyirabayazana akaba ari inzitiramubu zibarirwa mu mamiliyoni zinjiye mu gihugu zitujuje ubuziranenge kugeza n'ubwo inzitiramubu zitangwa zidafite ubuziranenge arizo zikora uturima tw'igikoni arizo ziroba amafi zatanzweho amafaranga y'igihugu abanyarwanda batanzeho imisoro iki kibazo n'ibindi byinshi byavuzwe bigomba gucukumbuka tukamenya impamvu zabiteye tukamenya igihombo byateye igihugu tukamenya ababigizemo uruhare tukamenya n'ingaruka zabyo ku buryo bwimbitse ibitangazwa na minisiteri y'ubuzima mu rwanda kuri malariya birarema agatima bari baratangiye gufata iyi ndwara nk'icyorezo aba twabasanze bivuriza ku kigo nderabuzima cya ririma mu bugesera mu kwezi kwa mbere babuze ayo bacira n'ayo bamira byabaye amayobera kuva reba ku bantu buzuye hano kuva mu gitondo bwa gitondo nyine turi hano turicaye turategereje imiti ntako abaganga badakora batarakora ariko kubera ubwinshi bw'abantu bimeze nabi ntabwo tuzi niba ari ikiza wenda hari cyaje
ubwo mu rugo bameze bate bose bararwaye hari abavanye hano ejo hari abamaze iminsi ibiri bavuye hano ubu nanjye mvuye hano kabiri ubu ni ubwa gatatu mbese ni uko tubayeho ubwo ninde uri kurwaza undi urijajera ararwaza undi gutyo ni uko nyine ni icyorezo njye mbona ari icyorezo gute se none se inzitiramibu baduhaye tuziryamamo ibi biziba bavuga biri imbere y'imiryango n'ibihuru twarabitemye nta bibaho ariko ugasanga buri rugo ku rundi ku rundi ku rundi abantu bararyamye amabwiriza yose abaganga baduhaye turayakurikiza tukagendana nayo neza ibindi bibazo bikigaragara mu rwego rw'ubuvuzi birimo iby'abaganga badahagije mu bitaro minisiteri y'ubuzima ivuga ko byibura buri mwaka yohereza hanze abatari munsi y'ijana kwiga bakagaruka ari inzobere haracyagaragara kandi ibibazo by'ubwisungane mu kwivuza mirongo irindwi na batandatu ku ijana nibo babashije kwishyura ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweli do sante washyiraho abakoresha ubundi bwishingizi bakagera kuri mirongo inani na babiri ku ijana minisiteri y'ubuzima ivuga ko hagikenewe ubukangurambaga butajegajega ngo abaturage bishyure ubwisungane mu kwivuza ariko ufatiye aho igihe kigeze ngo umwaka wo kwishyura mituweli do sante urangire muri uku kwa gatandatu byo birasa n'inzozi kuba hahita haboneka miliyari zirindwi z'amafaranga y'u rwanda yagombye kuba yaraturutse mu bishyura ubwisungane mu kwivuza ibyo bibazo n'ibindi bishamikiye ku buzima minisiteri y'ubuzima yananiwe kubisobanurira bidasubirwaho inteko rusange y'abadepite ibashyiriraho komisiyo idasanzwe bazatangiramo ibisobanuro byimbitse eric bagirubusa ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu gihe abategetsi b'ibihugu byo muri afurika babandanya gukora kugira bahagarike uruhagarara rwa politiki n'ubwicanyi mu burundi leta zunze ubumwe za amerika zasubiye gutera akamo perezida w'uburundi pierre nkurunziza kugira yubahirize ingingo y'amasezerano ya arusha itegekanya ibiringo by'umukuru w'igihugu kugira umutekano ugaruke mu burundi no gutuma igihugu cy'uburundi cogorora inyuma y'indwi zitari nke z'uruhagarara n'ubwicanyi mu gihe ingingo yiwe idahuriweko na bose yo kurondera ikindi kiringo igeramiye ubutunzi n'intambwe mu nzira ya demokarasi mu burundi perezida nkurunziza ategerezwa kwiyumvira ukugenda ukugerageza kuguma ku butegetsi kwiwe bizogira ingaruka kuri kazoza k'igihugu ciwe n'ibintu vyiza yakoze yo kwibukirwako abategetsi b'ibihugu vya tanzania uganda na kenya hamwe na perezida wa afurika y'epfo jacob zuma barabonanye ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatanu mu gihugu ca tanzania aho baganiye uruhagarara ruri mu burundi inyuma y'inama yari yabaye imbere yaho ku itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatanu basabye kugiza inyuma amatora n'ibiburiburi mu kiringo cy'ukwezi n'igice kugira bitume ibikenewe kugira haba amatora no kwaka ibigwanisho imikangara y'abagwanyi bavyitwaje bibe vyashitsweko imyiyerekano yadutse mu burundi mu mpera z'ukwezi kwa kane mu kwishura ku ngingo ya perezida w'uburundi pierre nkurunziza yo kwitoza mu kindi kiringo mu matora yo ku itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu ababigwanya bavuga ko binyuranye n'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya arusha yagize uruhara rukomeye cyane mu guhagarika ingwano yamaze imyaka cumi n'itatu mu burundi aho leta ya amerika ihagaze haracari uko amasezerano ya arusha ategerezwa kubahirizwa kuko urenga kuri ayo masezerano uko ariko kose bigeramira bikomeye umutekano w'uburundi ibikenewe kugira habe amatora mu mwidegemvyo ku mugaragaro kandi yiziga yizigiwe ntibihari muri iki gihe kubera abanyepolitiki batagira aho bavugira itangazamakuru ryigenga ryugawe kandi hari amakuru abandanya avuga ku bwicanyi no gutera ubwoba abantu bigigwa n'abagwanyi b'imikangara bitwaje ibigwanisho b'umugambwe uri ku butegetsi ivyo ntibijanye n'ingendo y'igihugu kirangwa na demokrasi cyane cyane igihugu cimirije amatora leta zunze ubumwe za amerika zisaba impande zose zegwa n'ibibazo vyo mu burundi hamwe n'ibihugu vyo mu karere kwihangana leta zunze ubumwe za amerika zisaba impande zose kubandanya gushigikira utwigoro tw'amahoro tubandanya mu mugambi wo gutora inyishu yisunga amasezerano ya arusha no kwirinda ibikorwa ivyo ari vyo vyose bishobora gutuma haba umutekano muke canke bikageramira amategeko mu burundi
ibyo byari ijambo ntangamarara ryabashikiriza ibigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika mu kanya rero turasoza ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije thomas
alphonse ndagushimiye duhere mu burundi perezida nkuru nziza yari yatangaje iteka ry'amatora gutora inteko ishinga amategeko n'abakonseye b'amakomini bizaba ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'uku kwezi umukuru w'igihugu ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa karindwi basenateri ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwa karindwi abatavuga rumwe na leta bateye utwatsi iki kirangaminsi kikimara gusohoka perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yaraye afashe icyemezo cyo kohereza abasirikari magana ane na mirongo itanu b'inyongera muri iraq basanzeyo abandi ibihumbi bitatu n'ijana bose bashinzwe kugira inama no guha imyitozo ingabo za iraq mu ntambara zirwana na eta islamique kugeza ubu leta zunze ubumwe za amerika yarangije kwigisha abasirikari ibihumbi icyenda ba iraq abandi bari mu myitozo muri iki gihe ni ibihumbi bitatu umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco yaraye yakiriye perezida w'uburusiya vladimir putin ivatikani yamusabye gushyiraho ake n'umutima we wose mu bikorwa byo gushakisha amahoro muri ukraine perezida putin yagiye kwa papa francisco avuye kwa minisitiri w'intebe w'ubutaliyani bamaze kuganira mateo renzi yatangaje ko hari ibibazo atumvikanyeho atavugaho rumwe na perezida w'uburusiya ubutaliyani nabwo buri mu bihugu byafatiye ibihano uburusiya kubera ikibazo cya ukraine mu muryango w'abibumbye baravuga ko kugarura amahoro muri darfur bikiri kure nk'ukwezi intambara yatumye abantu barenga ibihumbi magana abiri bava mu byabo muri uyu mwaka aho ugeze ubu inteko ishinzwe umutekano ku isi igomba gutora muri uku kwezi niba ingabo z'amahoro muri darfur unamid mu magambo ahinnye izongererwa undi mwaka guverinoma ya sudani isaba ko unamid isezererwa unamid yashinzwe mu bihumbi bibiri n'umunani ifite abasirikari n'abapolisi barenga ibihumbi cumi na bitandatu itwara amadolari miliyari imwe buri mwaka umuryango w'abibumbye kandi n'ibihugu by'ibihangange barasaba bakomeje abanyaribiya kwemera gusangira ubutegetsi babibabwiye ejo mu nama bahuriyemo i berlin n'intumwa zihagarariye impande zombi zirwana muri libiya usibye umuryango w'abibumbye iyo nama yarimo n'ibihugu bitanu bifite intebe ihoraho mu nteko ishinzwe umutekano ku isi ari byo ubwongereza ubushinwa ubufaransa uburusiya na leta zunze ubumwe za amerika harimo kandi ubutaliyani na esipanye ndabashimiye mugira umunsi mwiza
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye uyu munsi bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi kanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na rufuza ndayikengurukiye amakuru nayo mwayashikirizwa na thomas kamirindi mwakoze kudutega amatwi mu kanya kandi mushobora kubandanya mukwirikirana ikiganiro kira mushikirizwa n'urwaruka rw'abarundi ku byerekeye amagara y'abantu nimutangwe kandi ku mugoroba turabashikiriza ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika mu kurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika ukwisilamuza ni imwe mu nzira zo kwikingira umugera wa sida ubushakashatsi bwakozwe muri leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu bumenyesha ko amahirwe yo kwandura agabanuka ku bice hafi mirongo itandatu ku ijana muri kino gihe ibitigiri by'abisilamuza ntibirashika ku rugero rushimishije ku bwa oms ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu bigera kuri mirongo itatu ku ijana gusa ku isi yose mu karere ka afurika iri munsi y'ubugaragwa bwa sahara amasekeza yo kugenyera arunganira mu kugabanya ikwiragira ry'umugera wa sida ayo nayo yafashije ku bice mirongo ibiri na bitanu ku ijana nk'uko igisata cy'ubufaransa kigira ubushakashatsi ku mugera wa sida arns cyabimenyesheje mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu indwara zifatira mu turingoti tw'umukoyo nazo ziragabanuka amatohoza ya oms ishyirahamwe ryita amagara y'abantu ku isi mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri yasanze abakenyezi barangura amabanga mpuzabitsina n'abagabo bisiramuje gusa bazigwara ku bice biri munsi ya cumi na bitanu ku ijana byongeye kanseri ifatira ku gitsina gabo nayo ntiyibonekeza cyane ku baba barisiramuje insiguro ni uko imyanda irimwo udukoko dutera indwara itaronka inyegeza kuko ikigo cy'ubushakashatsi muri kaminuza y'i Chicago kibimenyesha ukwisiramutsa mu kinyegero kugira ingaruka mbi ku magara ku bice mirongo ine n'umunani ku ijana inguma ntizikira neza ku bwa canadian medical association ishyirahamwe ry'abanyekanada ryitaho iby'ubuvuzi ibura ry'ibyankenerwa byo gusiramura bituma umugambi udatera imbere mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kuko ishyirahamwe mpuzamakungu onu sida rijeje ibya sida miliyaridi mirongo ibiri z'amadolari nizo zikenewe muri uwo mugambi muri afurika mu kiringo cy'imyaka mirongo ibiri mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye no gusiramura n'amagara y'abantu kuri mikoro muri kumwe na jewe joselyne nduwayo kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyukira kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara cya bujumbura mugenzanje diane ndonse arubaza ati ukwisilamuza byungura iki amagara yacu ngizi inyishu bamuha bijya bigwara ntushobora kubyandura ku bwinshi kandi n'umucafu kenshi ntushobora kuja mu gihimba cy'irondoro niyo mwobanana n'umukenyezi mu mabanga yo kurangura amabanga y'abubatsi ntagusuzugura
kenshi umuntu yisiramuje iyo ahuye n'isugi ntakunda kugira ingorane cyane mubwo umuntu adasiramuye ahuye n'umukobwa akiri isugi ahubwo agiheze n'agace atera ajya kwa muganga nibaza ko byorohereza abantu bari kubarangura amabanga mu kuryoherwa ntibarinda no kuruha ngo bagorane
umwana asiramuye n'indwara zozanana mu ruhu nyinshi ntiziba zikimufasha fatima ko muroga ku ibombo cyangwa kuri bici cyangwa abavukiye mu buyenzi boga ku ntahangwa umaze kwisiramura woga uri arezi
gusiramurwa bituma kwandura umugera wa sida bigabanuka ku rugero runiniya cyane
uwiisiramuje gukira adatebye abaganga basaba kucoza n'iburiburi inyuma y'iminsi itatu abana bato bohindurirwa kenshi ibyahi akamaro ni ukudatuta k'uruguma nk'uko ishyirahamwe canadian medical association ribihanura kugenyegwa bakiri bato bibafasha kwiyumva neza ubwo abaganga babinonosoye umwana ntabika mu mutwe ububabare agira ku bakuze ukuguma hamwe mu minsi ya mbere kubarinda gutonekara abaganga b'abafaransa bahanura kumara iminsi cumi n'itanu batagendagenda hanini mu bihugu biteye imbere isiramugwa ribera mu kinyegero rirahanwa n'amategeko ishyirahamwe medical practitioners tribunal service rifite icyicaro mu bwongereza risabira guhagarika akazi imyaka ibiri abaganga bagigwa n'icyo cyaha kugira ngo twumve neza ibijyanye no kwisiramuza n'amagara y'abantu tega amatwi tohoza mugenzanje diane ndonse yagiriye mu micungararo y'igisagara cya bujumbura diane ijambo ni rwawe
C'est ce qui fait mal. L'anesthésie après ça.
uyu ni umwana w'umuhungu ariko aryamikwa ku gatanda aho muganga hava amubagira umubyeyi hamwe na muganga baguma bamuganiriza mu kumuhendahenda kuri iryo vuriro afya ryo mu buyenzi ibikoresho biba byamaze gutegurwa ibyo nabyo bigizwe n'ipampa umuti w'igikomere inshinge inyuzi amaga n'ibindi bikoresho byo guhanagura imicafu ijya ku ruguma uyu mwana ntiyasibye isango ababyeyi biwe bahawe na muganga niyo ngabo emmanuel se wiwe amenyesha ko byamuhaye icyizere ko bihava bigenda neza abaganga bahera ku gutimbisha igihimba kirondoka imbere y'uko bagisiramura akamaro ni uko adaheza ngo yumve ububabare ku ruhande rw'abakuze insiguro muganga abanza kubaha zibamara ubwoba fabrice niyo nkuru umusore w'imyaka mirongo ibiri amenyesha ko byamufashije kurinda ntangora n'imwe kuko baciye bavuga ati bisiramuza ni byiza babara ko bagutera urushinge rwa mbere ndetse nk'urwa kabiri urababara mu bwabo bwa gatatu ntibabara cyane ukwisiramuza gutuma umuntu yamana isuku byongeye kurakinga indwara zandukira biciye mu bihimba by'irondoka muganga alphonse nkunzimana wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu amenyesha ko bigabanya indwara zica mu turingoti tuzana umukoyo abakenyezi bubatse barahimbagwa mu mwanya wo kurangura amabanga y'abubatse ku ruhande rw'abagabo babo ntibakomereka imvo ni uko umubiri uba waragumye nk'uko babitwiganira amahirwe yo kutandura umugera wa sida aragabanuka ku bice biri hagati ya mirongo ine na mirongo itandatu ku ijana ibyo nibyo byahaye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu intege zo gukora isekeza ryo gusiramura abari hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ine n'icyenda umwana asiramuye ntabagitinya kuja mu dukino tumuhuza n'abandi frank maniratunga atwiganira ingene byagendera bagenzi we batarisilamuza tugiye koga ukamubwira ati wapi nta suku ufise ubona dusi ubona iki nyene kandi nabone harageze igihe bakikumira nyene bakogera nk'ahantu h'iwabo kwabo nyene ukuvirirana ni ingorane zishikira abasilamurirwa mu gifuri imvo nuko udutsi tuba tudafatanijwe inyuzi ku bwa muganga simba mwangwa yanonosoye ibyo gukora abantu byongeye ukutavura igikomere neza kukizanira ukubora insiguro n'ubumenyi buke bw'imiti ikoreshwa rimwe na rimwe igihimba kirondoka gishobora no gukatwa amavuriro nka nyota hamwe n'irya leta prince jean charles twabajije avuga ko ataca abagifashije mu gucunga abisiramuriza mu gifuri biregura ko atatandukaniro ry'ibyo bakora no kwa muganga muri rusange abakorera mu gifuri barimo abaforoma abo nabo nabataye umurongo ku bwa muganga simba mwangwa ku rundi ruhande n'abatagiye mu ishuri barabikora rahim refahimu amenyesha ko yabyeretswe na mukuru we w'umuforoma tumwumvirize natanguye ndabira kuri mukuru w'iwanjye ariko arabikorera abantu ndamufatira imiti nkaza ndafata nk'ukuguru k'umwana w'umubebe ndamubwira nawe anyigishe muri rusange izimba ni inzitizi yo gusiramurwa ku miyabaga shadarake manirakiza umusore w'imyaka mirongo ibiri amenyesha ko ataronka ibihumbi cumi na bitanu bisabwa kwa muganga gusiramura ku buntu byarongereje ibitigiri by'ababyitaba abashika ku bihumbi mirongo ibiri n'amajana indwi nibo bitavye isekeza ryategekanijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hagati y'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu n'ibihumbi bibiri na cumi na kane kuva iyo mugambi uhagaze amezi atatu arahera atawisiramuje twumvirize muganga jean bosco nduwarugira arongoye ibitaro prince regent charles mu gice cya kane cy'umwaka uheze nta muntu twigeze turonka noneho n'ubu no mu kwezi kwa gatatu guheze k'uno mwaka nta n'umuntu n'umwe twigeze turonka dushobora gusiramura abaganga bahanura gusiramuza abana bakiri bato kugira ngo bazogere kurangura amabanga mpuzabitsina urushato rw'igihimba cy'irondoka rwarakomeye
ugusiramura ku buntu korohereza abadafise uburyo busabwa uko nako kwatumye abana amajana atatu na mirongo itanu bava mu miryango itishoboye bagenyerwa mu ivuriro riyam nadiyo muri senegare mu mwaka uheze inyigisho zijanye no kwisiramuza zifasha abanyagihugu gutahura ikibazo cabyo muri madagasikari abavyeyi bagera ku bice mirongo itanu ku ijana barijukiye gusiramuza abana kuva ku myaka ibiri y'amavuko ukugwiza abaganga babinonosoye kongereza ibitigiri vy'ababitura ibihumbi mirongo itatu bahawe akazi mu gihugu ca swazilandi haraheze imyaka ibiri batumye abagabo baheba kubigirira mu gifuri kugira ngo twumve neza ibijyanye no kwisiramuza n'amagara y'abantu tega amatwi ikiyago twagiranye n'ubujeje umugambi wo kurwanya sida mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muganga alphonse nkuzimana aganira na mugenzanje diane ndonse muganga alphonse nkunzimana atabahaye mwaramutse mwaramutse ababikora batavyigiye birarekuwe ko nabo bashobora kubikora igikorwa cyo gusiramura mu bisanzwe duhimiriza abantu ko kibera kwa muganga hariho n'impanuro wabikoreye kwa muganga abakora kwa muganga baza bakaguha uzokurikiza kugira ngo icyo gikorwa kigende neza hariho rero no gusiramura nk'umuti hari indwara zifata umugabo cyangwa umwana w'umuhungu ku buryo ubona ko umuti uhari ari uko yo kwisiramuza ni byiza ko bibera kwa muganga kugira ngo bikoranwe ubwitonzi bwinshi uwo basiramuye kubera indwara asanzwe afise canke wisiramuje kugira akinge indwara zishobora kumufata mu nyuma icyo gikorwa ni gikorwa mu buryo bumwe kwisiramura kubera indwara birasaba ubwitonzi bwinshi kuko bwira ufata ingingo yo gusiramura umuntu kubera ari indwara nuko nyine waba wabonye by'ukuri ko umuti wo nyawo ari gusiramura biga ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwa bukurikirana ico gikorwa co gusiramura kugira ngo bushobore gutuza abo babikora batayifitiye uburenganzira canke babikora bifitiye uburenganzira mugabo bakabikorera mu mihana y'abantu turakorana n'abaduserukira hariya mu mitumba hariya mu ntara mu makomine kugira ngo ubwa mbere babanze bahimirize abantu bumve ineza yo kuronkera ibyo bikorwa byo kwa muganga kwa muganga tukabereka n'ingaruka mbi zo kubironkera muhira iyo byabaye ndanse turakorana n'abajeje intwaro nk'iya gipolisi kijejwe gukingira abantu kugira ngo abo bantu babafate babakebure muri rusange abantu baba badafise uburyo bwo gukoresha icyo gikorwa cyo kwisiramuza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukora iki kugira ngo bubashigikire tubandanya duhimiriza kuko gukinga birazimbutse gusumba kwivuza ku buryo twibaza yuko uba wikingiye n'izo ndwara ushobora kwandura zozo kuri ubu uretse ko zizimbye kugira wivutse mugabo kandi zishobora no kugusigira ubumuga mu bijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza muganga alphonse nkunzimana turabakengurukiye namwe murakoze cyane
arakoze diane ndonse kuri ayo majwi n'icyo kiyago adushikirije tumire amategato twumviriza kano karirimbo kavuga kati inshuti ni amagara
kwamatuyiwahiriza kanatsinda aduha gusagarara amagara ibyo dukora ibyo twifuza
kubahiriza ku kiganiro arikira ciru rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kwisiramuza n'amagara y'abantu ugaruka ntimurambirwe ume hafi y'amaradiyo yanyu iri wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronsa insiguro uhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano kuri studio yacu tugeze mu gace ibaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
nk'umuntu avuye kwisiramutse ushitse muhira mugahuza amabanga n'umugore wawe ngo biratera kuguma yoca agira asambana cyane nta cemeza kiriho uko amabanga yahora agendeka nibyo birashobora guhinduka gatoya ariko umugore ntibyomusarisha ku buryo yoguma ashaka guhuza amabanga yabubatse n'umugabo we buri mwanya buri mwanya mbaza ndakwishura
ingorane zishobora gushikira umuntu atiisiramuje ni nk'izi kajya kabari kari hejuru y'imba cirondoka c'umugabo karabika ubucafu nk'iyo bishitse akarangura amabanga yabubatse ntaheze ngo abigirire isuku canke ugasanga uwo baranguye amabanga arafise ingwara yari muri we ikamutuma kajya kabiri nyene kibifuka bigashobora kwibika mbaza ndakwishura
birashika yuko umugabo yisiramuje adashobora kwipfuza umukenyezi nkaho onye ntibikunda yuko yorangura amabanga yahubatse ariko nta kibuza yuko yipfuza n'aho adashobora kurangura aya mabanga mpuzabitsina mbaza ndakwishura
mu gihe agiye kwisiramuza afise umukenyezi hama bagasubira kurangura amabanga yahubatse mu gihe yakize umukenyezi akumva uko byahora bigenda siko bigenza uwo munsi ntashobora guca muhebe umugabo n'umugore barasezerana imbere y'abantu imbere y'imana yuko bazobana ubugingo bwose ngaho uwo mukenyezi akagata akomoka ahubwo yo kwihangana bakabiyaga n'umugabo bagaheza bakabiturira inyishu hamwe
rugamba rwa makinka yanje
urwaruka ntimurambirwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga anita munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
mu gihe umuntu atisiramuje dufata niwe afise ubucafu bwinshi gusumbya umuntu w'umugore ivyo twobishira mu bintu vyerekeye isuku isuku ryo mu bihimba vy'irondoka ariko umugabo ari ku mugore murazi yuko bavuga bati umuntu ni ukwiyoga kabiri ku munsi bugicana bugorovye hama mbere abakenyezi bobo barasabwa kugira isuku riruta kuko murazi yuko ibihimba vy'irondoka vyabo vyinyegeje kandi bishobora kwakira ubucafu bwinshi ku mvo zitandukanye mbaza ndakwishura
mbega umuntu afise imyaka mirongo itanu n'iyirenga arashobora kwisiramuza nta ngorane byomutera murakunze kubona yuko bavuga bati ku myaka mirongo itanu niho abantu benshi bandura utugwara dutandukanye nk'umuntu ashobora kuba afise ingwara y'igisukari igikomere ciwe kirashobora guteba gukira ashobora kumva isoni akavuga ati mbega je nocahe ngo ngiye kuyivuza murazi yuko iyo wisiramuje umara iminsi ugenda kwa muganga kugira bagukurikirane mbaza ndakwishura
ko hariho abantu bavuka bavuze igitsina gabo myaka kirasiramuye nta muntu ashobora kuvuka yisiramuje kuko murazi ko imana yaremye abahungu bameze uko ntawe uvuka rero yisiramuje mbaza ndakwishura
iyo umuntu yisiramuje amara igihe kingana gute kugira ngo asubire gukora imibonano mpuzabitsina hari umuntu ashobora gukira inyuma y'iminsi itanu itandatu akumva igikomere ciwe kimeze neza agaheza agatenyinya we yamaze kuvyitegurira agaheza akarangura amabanga mpuzabitsina n'uwundi ashobora kubona ati oya hinge ntenyenye hinge marindwi zibiri biva n'umuntu wese
rugamba rwa makinka yanje
ikiganiro ni kira n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutuye tugeze mu gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
iyo umugabo asiramuye iyo ahuye n'umugore yumva gute uwo mugore canke adasiramuye uwo mugore avyumva gute umugabo asiramuye n'uwudasiramuye murumva yuko ari ibintu bibiri bitandukanye ari umugore ari umugabo niwe yaheza akavuga uko yiyumva muri ico kiringo bariko barahuza amabanga yabubatse mbaza ndakwishura
uwusiramuye niwe yipfuza umukenyezi cyane kuruta utisiramuye umuntu wese arafise ukuntu yipfuza ukuntu aya mabanga y'abubatse boyarangura rero ntawovuga yuko uwisiramuje ari we yokwifuza cyane umugore wiwe kuruta uwutisiramuje bivana n'umubiri w'umuntu bivana n'urukundo bafitaniye mbaza ndakwishura
iyo bagusiramuye cyo bari icyaha kubera baba bakwiye ku mubiri imana yo yari yarasibye ego nivyo imana iba yakuremyeko ariko murazi yuko mu buryo butandukanye umuntu bashobora kumukura ko ico imana yamuhaye kuko bazi ko gishobora kumufasha nk'akarero utanga nk'iyo umuntu kagafuko bita apandisite kamumenekeyeko baragakura ko vyihuta rero ni nko gusiramura murazi ko mu gusiramura ari ibintu vyerekanye yuko ubwa mbere kwa muganga ko bifasha ari mu vyerekeye isuku no mu gukingira gukwiragiza ingwara ya sida mu bantu mbaza ndakwishura
iyo muganga agusanze gusiramurira muhira birafise ingorane ni byiza yuko ibikorwa nk'ivyo byokorerwa ahantu hagifise isuku risabwa n'amategeko mu vyerekeye kubagwa rero nk'uwo muntu agusiramuje agusanze muhira ntuzi ko udashobora kuhakurira iyindi ngwara rero ni vyiza kwegera abaganga hama ugaheza ukitegura kugira babikugirire ngaho nyene kwa muganga
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye urwaruka n'ubu nyene tumira amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga kati inshuti n'amagara duhe ijambo abanywanyi bacu dodasi wibugendana mu ntara ya gitega yatwandikiye aturamutsa arongera akabaza ati iyo akazu ka sugumwe kegereye inzu wokwirinda gute umunuko canke ingwara muganga anita munyana duhera inyishu umunywanyi wacu nta handi umuntu yohagarikira atari ku isuku ryiza ribereye ni ukuvuga yuko abo bose mubana muba mwumvikanye ko uwugiyeyo bwa mbere ako kazu ka sugumwe kaba gafise umupfundikizo hama bakamenya ko ku munsi ku munsi uwugiye kugakoresha ahasiga ari heza hagiriye isuku birarinda imicafu eka n'isazi zoza kubatera indwara zitandukanye zivuye ku bucafu
turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga zamufashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tugirangiriza ku gace bikugiye iki aho urwaruka rutanga insiguro imyibutso y'abasokuru w'uno munsi uvuga uti irirenze umunwa riba rirenze impinga bikugiye iki
bikubwiye iki aho ni hamwe ubuze ijambo uzi ko ribihereye ngaha anya bikubwiye iki
nuko bose bateza guca baryumva nkuba atabizi nawe gaca aryumva ati kumbe bwabona iryo jambo nuko nuko risigurwa
bikubwiye iki
hari igihe uba wibaza ko uri kuramuganira mugenzi wawe nawe akigumize ku mutima mugana nawe ugasanga ariko arahiganira wundi mugenzi wiwe urumva nta banga riba rikirimwo arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimire diane ndonse na alain yves irankunda bamfashije gutorokanya amajwi ndetse inyuma jacqueline segahungu yari akirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise icyo muterera canke mubaza twandikire kuri voa bujumbura mubyandike mu ijambo rimwe arobati gmail akaburungu kome canke mutwakure kuri mirongo irindwi na rimwe amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani amajana atandatu na mirongo itatu na kabiri canke kuri mirongo irindwi na gatandatu amajana cenda na mirongo ine amajana ane na mirongo itandatu kuri mikoro mwari kumwe na jewe joseline nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
bakunzi b'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse porogaramu itangira kuva isaa kumi n'imwe n'igice twongeye amakuru isaa kumi n'ebyiri isaa moya n'isaa mbiri mu gitondo ku gicamunsi ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru isaa kumi saa kumi n'imwe na saa kumi n'ebyiri amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku burundi ni ku ijwi ry'amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu
ko nahindutse Ah, ah, ah. ko nahindutse Ah, ah, ah. ko nahindutse Ah, ko nahindutse kujya nakurebaga umutima udahari sinitaye kutuntu towakundaga ntiwahemye kumwe ko wankundaga wari urukundo nakabiwe ndinanirwa sinifuza gukomeza jyenyine urugendo niru Erure mu gihe tutari kumwe nta kindi kintu nifuza icyamu ukabona ko nahindutse ndabizi ko bikugoye kubona ko nahindutse iyo natsinzwe inkoni zamba burya iby'agaciro ubimenya bigiye narahindutse ko nahindutse ko nahindutse ko nahindutse ko nahindutse mumuriza nari mu mpenge ko atari ryo herezo fata ikiganza dutindane maze nige gukunda nkawe nkawe ukwangaza mwanga nkunda ugukunda kuko ntakiri wa wundi wawundi wa kera sinifuza gukomeza jyenyine ururuge hendo niru erure mu gihe tutari kumwe nta kindi kintu nifuza icyamu ukabona ko nahindutse ndabizi ko bikugoye kubona ko nahindutse iyo natsinzwe nca inkoni zamba burya iby'agaciro ubimenya bigiye narahindutse ko nahindutse ko nahindutse Nta kindi kintu ni